iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika miriwe neza nshuti muteze amatwi ibiganiro vy'ijwi ry'amerika risamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turi kumwe kwino genekerezo rya mirongo ibiri na gatanu ukwezi kwa gatanu muri bibiri na cumi n'indwi muri sitiyo ya cumi n'umunani muri kumwe na jowe diane nahazo abana ntibaronka ubuyi mu gitondo n'ibyo kurya tuja kubiro nka dutevye cane nko mu masaha munani kandi turibeshe cane bisobanura yuko dushobora kuronka indya zike zibaho
mfite urugendo rw'igice cy'umwaka ntararonka icumbi nicaramwo ndara ahantu mu mukungugu n'abana ubu singira icyo mfuka abana najye singira icyo nifuka aba ni bamwe mu bapfasoni bari mu kibanza co kwakira impunzi vy'agategekanyo mu kurindira ko zironka aho zikika umusaya mw'ikambi ya rusenda iri mu ntara ya kivu y'amajepfo muri kongo batubwira uko babayeho iyo nkuru iri mu zo tugaruka ko mu kanya hagati aho ishami rya onu ryitaho impunzi ku isi rcr ritangaza ko uno mwaka wa bibiri na cumi n'indwi ushobora kuzohera uburundi buri ku rutonde rwa gatatu rw'ibihugu bifise abanyagihugu benshi bahungiye mu mihingo itandukanye y'isi navyo turabibabwira turi kwa kane tubafitiye ibiriko biranuganugwa ku mbuga ngurukanabumenyi ariko imbere yo kuja mw'idonido ry'ayo makuru nciye ku masonga mbanze ndababwire muri make ko igipolisi c'ubwongereza cahagaritse mu gatondo kuno wa kane abandi bantu babiri bikekwa kuba baragize uruhara mu gitero giheruka kwera mu gisagara ca manchester mu bwongereza kigahitana abagera kuri mirongo ibiri na babiri yamara polisi y'ubwongereza imenyesha ko ari amabanga yatanzwe y'igihugu ajanye n'ico gitero ashobora gutobera intambwe y'amatohoza yaragezeko umuyobozi w'ishyirahamwe mpuzamakungu onu muri sudani y'umumanuko david yatangaje ko perezida salva kiir yatanguje ku mugaragaro ibiganiro mu gihugu bimaze igihe bisabwa kandi ku intambara zahagaze david shey avuga ko ivyo biganiro bikwiye kwitabirwa n'abo vyega bose kugira ngo bishobore gusubiza hamwe imigwi ishamiranye perezida salva kiir yaratangaje kandi ejo ko bagiye kwiga ikibazo c'abanyepolitike bapfunzwe naho biruko david shea avuga ko atari bwa mbere perezida kir atangaza ko intambara ihagaze joseph mon intumwa ya onu muri sudani y'ubumanuko yabwiye inama y'umutekano ya onu ko agahengwe ko guhagarika intambara katumye haba ukudakumira mu biganiro kandi ko ubu vyoroshe gushikiriza imfashanyo abari mu turere turimwo inzara umukuru w'ibikorwa vya gisirikare mu gisata c'indege z'ingwano za leta zumwe za amerika mu karere k'abarabu yabwiye abamenyeshamakuru kuri uno wa gatatu ko ibihugu vya amerika n'uburusiya vyagiranye ibiganiro vyinshi kwi telefone mu gihe akarere karimo leta ya kisilamu muri siriya gatera kagwiramwo ibikorwa vya gisirikare umuhora wo kuvugana kwi telefone hagati y'uburusiya na amerika washizweho haraheze amezi atari make mu ntumbero yo kwirinda impanuka zobera mu kirere hejuru ya siriya yamara abo vyega bavuga ko gutumatumana kw'amakuru kuri uwo muhora bitama vyoroshe ko rimwe na rimwe bisaba ko haba guhamagara inshuro nyinshi kugira ngo umurongo ucemwo bivuga ko abagwanyi ba leta ya kisilamu muri ako karere bamaze gutuzwa ku rugero rw'igice c'abagwana mu bihugu vya iraki na siriya ijwi rya amerika mutwumva kuri fm mirongo icenda na kane n'ibice icenda na fm mirongo icenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo mu rwanda naho tukumvikana kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu murashobora kumva ibiganiro vyacu muciye ku rubuga rwa internet ariyo wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com naho ku rubuga rwa facebook aderesi yacu ni voa radiyo yacu
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni canyu imbere ko tubabwira yavugwa mu gisata c'impunzi tubabwiye ko mu gihe perezida wa leta z'ubumwe za amerika donald trump ariko arahura ku nshuro iwe ya mbere ari muri ayo mabanga n'abategetsi bo mu muryango w'ibihugu vya buraya co kimwe n'abarongoye ibihugu biri mu ishamwe rya otan ahari mu nama rukokoma y'iryo shirahamwe buruseli mu bubirigi umushikiranganji wa mbere w'ubwongereza theresa may yavuze ko aza gusaba trump ico yishe ukubi- ukubika no kubaha amabanga yose yega igitero giheruka kubera mu bwongereza manchester theresa may asigura ko abivu- abivuga yisunze uburemere bw'amabanga akomeye yahanahanywe hagati y'inzego z'iperereza mu bihugu bitandukanye atabwiri- atabwirizwa kuja habona yanditswe n'ibinyamakuru aha muri leta z'ubumwe za amerika ikiganiro cacu iwanyu mu ntara nyezina tuyahera- tugihera mu yavugwa mu gisata c'impunzi ishami rya onu ryitaho impunzi kw'isi rcr ritangaza ko uno mwaka wa bibiri na cumi n'indwi ushobora kuzohera uburundi buri ku rutonde rwa gatatu rw'ibihugu bifise abanyagihugu benshi bahungiye mu mihingo itandukanye y'isi mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru i geneve mu busuwise kuno wa gatatu babar baloch adeje gutanga amakuru muri rcr yavuze ko ata kimenyetso na kimwe kihari cerekana ko ibihe vya politiki igihugu c'u Burundi kirimwo hazogera mu mpera z'uno mwaka birahinduka amajwi ya babar baloch asubirwamo mu kirundi na mugenzi wacu aloyise bigirimana Arriving refugees continue to cite human rights abuses.
impunzi ziriko zirashika zibandanya zivuga ko zihohoterwa zifise ubwoba bwo kwicwa no gukorerwa amabi afatiye ku bitsina mu gihe ata karusho kariko karaboneka mu gutorera umuti njyane za politike ibitigiri vy'impunzi ziva mu burundi bishobora gushika ku gice c'umuriyoni mu mpera z'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi Half a million by the end 2017.
ikindi umushinga ntahe babar baloch ajeje gutanga amakuru mu ishami rya onu ryitaye impunzi rcr avuga ni uko iryo shami rya onu ryongereje amafaranga rifashisha impunzi z'abarundi uno mwaka amafaranga ategekanije gukoresha ku mamiri- na- ku mami- na mamiliyoni ama- ibihumbi amajana abiri na mirongo itanu vy'amadolari y'amanyamerika mu gihe mu mwaka wahera hakoreshejwe ayagera ku mamiliyoni ibihumbi amajana abiri na cumi nane yamara babar baloch yabwiye abamenyeshamakuru harimwo uw'ijwi rya amerika i geneve dukesha ino nkuru ko ayo mafaranga ari make cane ugeranije n'ivyo impunzi zikeneye ni mu gihe muri ayo mamiliyoni ibihumbi amajana abiri na mirongo itanu ategekanijwe gukoresha iryo shami ryita ku mpunzi rcr rimaze kwegeranya ibice bibiri kw'ijana gusa vyayo n'ubu babar baloch asubirwamo mu kirundi na mugenzi wacu aloyise bigirimana Living conditions for refugees in neighboring countries are extremely difficult.
uburyo izo mpunzi zibayemwo mu bihugu bibanyi ntibworoshe uko bashika ari benshi bituma amakamba aren- arengerwa harakenewe uburyo bw'amafaranga bwihuta bwo gusanura no kubaka amakambi mashasha no gutanga imfashanyo za nkenerwa kwigisha abana b'impunzi naco nyene n'ikibazo amasomero yararengewe n'ubwinshi bw'abanyeshuri Unable to accommodate, and school classes are unable to accommodate the number of students.
yari umujeje gutanga amakuru mu ishami rya onu ryitaho impunzi rcr babal baloch asubirwamo mu kirundi na mugenzi wacu aloyise bigirimana kugeno saha twabwira ko ishami rya onu ryitaho impunzi rimenyesha ko abarundi bahunze igihugu kuva mu mwaka wa wa bihumbi bibiri na cumi na gatanu mu kwa kane bagera ku bihumbi amajana ane na cumi igihugu cakiriye impunzi nyinshi ni tanzaniya ibarizwamwo abagera ku bihumbi amajana abiri na mirongo itatu na bane n'amajana atanu na mirongo irindwi n'umunani kigakurikirwa n'igihugu c'u rwanda cakiriye abarundi bagera ku bihumbi mirongo umunani na batanu igihugu c'ubuganda kiza ubwa gatatu cakiriye abababa ibihumbi mirongo ine na batanu igihugu ca kongo kikaza ubwa kane naco kikaba cakiriye abarenga gato ibihumbi mirongo itatu n'amajana mirongo itatu na batatu n'amajana atandatu kenya ku bwa rcr ibarizwamo abarundi ibihumbi bibiri n'amajana atanu na mirongo icenda n'umunani mu gihe mozambique yakiriye abagera ku gihumbi n'amajana icenda zambiya nayo yakira abarenga igihumbi n'amajana umunani malawi ku bw'amakuru ya rcr yo mu kwa gatatu yari imaze kwakira abarundi bagera ku gihumbi na mirongo icenda n'icenda ivy'impunzi turaza kwibandanya inyuma y'aka karuhuko ijwi ry'amerika tugaruke mu gisata c'impunzi twerekeza amaso mu kibanza co kwakira impunzi vy'agategekanyo mu kurindira ko zironka aho zikika umusaya mw'ikambi ya rusenda ari mu ntara ya kivu y'amajepfo muri kongo impunzi zigera rero ku gihumbi n'amajana abiri zimaze amezi abiri muri ico kibanza zisaba ishami rya onu ribitaho rcr kubaronsa uraro kuko aho bari mu mahangari batorohewe dutega amatwi bamwe mu bapfasoni bari muri ico kibanza kuri mikro ya mugenzi wacu vedast ngabo tubaye mu buzima bubi cane rwose kandi bubabaje cane abana ntibaronka ubuyi mu gitondo n'ibyo kurya tuja kubironka dutevye cane nko mu masaa munani kandi turi benshi cane bisobanura yuko dushobora kuronka indya zike zibaho ngo kandi bakatubwira ngo nta mazi ahari ngo yo kuvuga yuko ngo dushobora kuronka ngo tugende mu mazu batugeneye bagashobora kuvuga ngo rero ngo bamwe bamwe baze bariyaranja baronka amazu ngo baze barajamo mu bisanzwe ntibyari bikwiye ko umuntu w'umurefije yironderera inzu yo kubamo byasobanura yuko umuntu ashitse hajya niko tubyumva ariko umuntu amaze iminsi myinshi ni nk'iyinga rimwe ariko twe tumaze amezi abiri Yebwe ubuzima tubayeho ntabwo bunezereza umwana w'umuntu tubayeho nabi abana baririrwa inzara tukajya nka saa kuva mu gatondo tukajya tugafungura saa munani aho saa cyenda nyine turabayeho nabi turabayeho nabi bakatubwira ngo amakambi ngo imikambi yaruzuye ngo ntabwo bafite izo gutwara ngo abazezwe nyine iby'agateka k'impunzi ntibaragura ibibanza bategeka kudutwaramo aje navuye mu burundi tariki umunani z'ukwezi kwa mbere ngera muri kavimvira nguba muri ka taransite mpura n'ibyago byinshi kugera n'uno munsi sinaronka ahantu nja mfite urugendo rw'igice cy'umwaka ntararonka icumbi nicaramo mbo kandi ahantu turara ni mu buzima bubi cyane ndara ahantu mu mukungugu n'abana ubu singira icyo mfuka abana najye singira icyo nifuka mbayeho nabi abana ntibagire ikintu barya akadusomera ibintu bitaduhaza umuntu akatwara ikiyiko kimwe akaduheza isosi y'ibiharage amavuta nabi bakayadutekera nabi bakayamenamo amabisi tukayarya ari mabisi ikintu twota akamba yuko abantu bashobora kudufasha nabo baba babyumva amakungu yobyumva yodutabara kuko muri akeyi turi abantu ibihumbi bibiri ibyo bihumbi bibiri turi muri akeyi bakavuga ko bakeneye kuzana ibindi mwumva ubwo buzima ko dushyira mu bihangare tubamwo twari abantu bangana uko hari icuka kibi umwanda uraturembeje ntidufite aho ducira nayo tumira tugiye kubiraba impunzi zavuye aha muri kongo zikagera mu burundi zirafashwe neza zirya neza ziryama heza ariko tweho twishwe n'agahinda ikintu niko ndasaba nsaba natwe ko baduhereza uburaro tukaronka icumbi nk'uko twacumbikiye natwe impunzi z'abakongomani mu burundi wacu tubasaba yuko nukuri bodukura hajya muri akeye bakatwubakira natwe amazu nk'abandi kuko tubayeho nabi nk'ubu umwana wanjye aragwaye burya bwa bigori ntabwo ajya baducumbira ubugari budahiye ni ukuri budahiye iyo sosi ntibihiye amawoki usanga areremba hejuru cyangwa ntabemo ni ukuri nibwo buzima bubi tubayemo hajya muri akeyi maze amezi ane niyo maze urumva ni ukuri twasaba yuko butwubakira natwe tukagenda natwe nk'abandi amabo turi ko turayasinyira tukaza twumva araduhenze ngo muraza kuyatora ntituyatore zikaba induru ubu udasinye ntajya uba utagize gute nawe ukabiraba ukavuga ati reka sinye ku buryo mbona abana buhava bamfira ko n'inzara ukonye ni ukuri nibadufashe baturonde ibibanza bavuga yuko bihari bakavuga yuko ngo amakungu nta mahera ngo yarungitse ngo yo kutwubakira ni ukuri twasaba yuko badukuraho basi bapfume baraba iyo batujyana nanjye navuye mu burundi tariki mirongo ibiri z'ukwa mbere gushyika uno munsi ndaruhiye ngaho yego tukiri hariya batubwiye ati n'ubundi nubwo muzogenda ngo mugiye ku ruhango ngo nkambi ngo yaruzuye ngo ntawe muri ko murajya ariko twarashyitse ngaha uwo munsi nyine tukihashyika ngo jya gusinyira amabo yanyu tukibaza ngo dusinyira amabo barayaduha dusume burya baraduhaye mu ntoki baca barayatwaka ubugira kabiri turongera turasinya nk'ubu nka jewe nifitiye abana batandatu harimo abana babiri batajya ibyo bigari byabo bibisi aha ndahangayitse aha ndagowe jewe ndasaba yuko natwe boduhereza indaro bakaduha amazi nk'uko bayahaye abandi batubwira yuko atamazi ahari ibibanza byaruzuye umuzungu ntaratanga amahera yo kutwubakira
nuko rero bari bamwe mu bapfasoni bari mu kibanza co kwakira impunzi vy'agategekanyo mu kurindira ko baronka aho bakika umusaya mu ikambi ya Rusenda ari mu ntara ya Kivu y'amajepfo muri Kongo aho iwanyu makambi ivyifashe gute mubayeho gute mutubwire ingene mubayeho mubishishije kuri adresse yacu ya email ariyo radio yacu arobase gmail akaburungu com mukanya nivyanuganuzwe ku mbuga ngurukana bumenyi
ca bijya bintu biranuganurwa ko ari byo reka n'ibihu ngo ni ibihuha kandi navyisomeye ndakubwiye ko atari byo nivyo Sivyo.
nivyo reka si byo ehe dupinge ehe dupinge utanga iki ntemupinga mupingire wumviriza ijwi rya amerika irabeshuza ibihuha ikabaha inkuru y'imvaho
nuko rero uno munsi ico tubaha ko umuco ku nkuru iriko iracanacana ko ku mbuga ngurukana bumenyi bijanye n'ubutumwa buvugwa ko hari amashramwe atandukanye akeneye abakozi ivyo abatari bake bamaze kwamburirwamo ivyo abatari bake bamaze kwamburirwamo bagatwagwa utwabo Diane Ndonse araduha uburorero bwabo bimaze gushikira hamwe n'umuco ku bijanye n'inzira amashramwe atandukanye acamwo mu gutanga akazi ubutumwa butandukanye buraca ku matelefone ngendanwa buvuga ko hari ishyirahamwe kanaka rishaka abakozi nyene kubwandika yandika nk'aho umengo na kabanga yibiye uwabwandikiye vyongeye nk'aho boba bafitaniye ubucuti bukomeye ivyo bigatuma uwuburose atikeka ko yoba ariko arahendwa bumwe muri ubwo butumwa buvuga uku bite nshuti amakuru y'imisi mbe none n'ubu nta kazi uraronka basha hari ikibanza kiri hano muri adedera ca ndondera tuvugane limitere yanje ni mirongo irindwi na zibiri amajana ane na mirongo ine n'imwe amajana atandatu na mirongo umunani n'indwi ndi erike ubundi butumwa bukavuga uku bite ndonderera shoferi canke umuntu ahejeje amashure atakaza afise ucubaha nimero bandondere nivyihuta tubakeneye muri world vision ndi diodone hari n'abandi bandika ubutumwa nk'ubu bavuga ko amashyirahamwe nka hsr pam n'andi mashyirahamwe akorera mu gihugu akeneye abakozi hari n'abatarinda kwandika ubutumwa bagahamagara uyu ni umwe avuga ko yahamagawe n'umurundi avuga ko ariko amurangira akazi mu gihugu kibanyi cy'u rwanda mu ishyirahamwe ryita impunzi hsr atubwira uko yahibiwe ndirukanka nyene mu bagenzi nshobora kuronka sandorara ndamubwira ati naronse sandorara ni none noyakurungikira dute kuri kigali acambwira ngo reka kwirirwa urigora ngo hariho abantu bo ku kazi bazoza i kigali ejo ngo bazoca bayakuzanira ni none uwo muntu ndamubona gute acambwira ngo hagarara ngaho muri ville ngaho iruhande yo kuri parede zari ngo nca ndamurungika aze kuyatora uwo muntu wo ku kazi haheze umwanya namurindiriye aca haraza uwo muntu arayatora ayo sandorare aragenda aho rero mugabo amayinite sinokubwira umva ko yaguma ambwira ndungikira dimire ndi mu rwanda nti- sindonka aho ngurira amayinite icyambwiye ko nibwe ni uko harageze igihe ndamutelefona ndamubura hanyuma kandi aranambaza ngo mbe urafise ordinateur nije nta ordinateur mfise ntimuga nta ngorane nzoyitira ordinateur urumva ngira yashaka nayo ayindandaze ko sinzi aha kandi abandikirwa ubutumwa baravuga ko baca babahamagara na cyane cyane ko baba bari mu bukene bw'akazi uyu ni umwe yashikiriye ijwi rya amerika avuga ko bamurungikiye ubutumwa buvuga ko ishyirahamwe world vision rikeneye abakozi rica ribafata amajwi yego ndabumva amahoro neza amahoro neza ni amahoro namwe yego ni sawa turashima Eh, na- nagomba ndababaze mwe mwarigeze kunyandikira mesaje mumbwira yuko mukeneye abakozi bahejeje amashure bazi kunyonga imodoka b'abashoferi no na umushoferi ari ukwiwe Eh, wejeje amashuri nawe akaba ukwiwe umushoferi naho atoba yejeje amashuri nta kibazo akaba ametiriza imodoka eh.
ni wewe uri umushoferi cyangwa wejeje amashuri Bo, ofete jewe amashure narahejeje kandi n'ibintu vyo kunyonga ndabizi vyose ndafise na perimi ku modoka nyinshi amakategori yose tuzahitema tuvugana muri hehe je ni ngahe bujumbura gisagara ntuvuka oya je mvuka igitega jege iwacu
sinzi ko ari wanyu muri komine mutaho uraje ni komine gishuri eh, okay hanyuma Bo, sa kere ni vodetide nize letre ndetse umaze igihe kingana gute wejeje maze imyaka itatu urafise conformité de diplôme yego avec eh, CV de photo passeport photocopie ya carte d'identité basha byose ndabifise kabisa ok Eh, kategori ya premi yawe ni yawe se Ah, okay umviriza icyo ugomba umpe muri message isanzwe Eh.
Ba- identification yawe umwidondoro wawe no epreno Mhm.
amazina y'ababyeyi pere mere la province commune corine Mhm.
nimero ya carte d'identité itariki wayironkeyeko munsi ni vedetide n'imyaka ufise Mhm.
hamwe na kategori ya premi yawe wejeje kubimpa muri message sa ari ari whatsapp ukoresha yego okay bifotoza ubu- ubu nyene sa tubimpa kuri iyi nyene kuri whatsapp wejeje kubindungikira uca unerefona tuvugana ikijanye n'ubuzima bw'umukozi na dosi prepara naho uyidepoza Bo, none wanyumvise E- yego ndabumva nagomba ndababaze yego ofete je mbo- numvise ibintu nk'ibi bi- bitanga akazi nanjye bisha binshitura cyane kuko kumara imyaka ingahe nshomereye kandi ndamerewe nabi ngaha mu gisagara nagomba ndababaze je nashaka ibintu vyihuta nyene nk'uko uye nimba ari bishoboka kuca bigenda neza uwo munsi ndi capable kabisa hama none musanzwe mukora muri niyo radio mpamvu ndiko ndabikurarira eh na mbere cyo cyose ya pere dose yabaye yibangaje maba bagize kominike ku maradiyo n'ahandi mm ibibanza biriko birasubirizwa biri- bi- birihutwa ko muzosinya amakontra so vendredi mm yego iyo danifikasiyo yawe bisesa ko tuyitanga au niveau national eh kugira ngo baje yawe isohokane n'iz'abandi ibisigaye tuvugana ingene uprepara dose n'ingene uyidepoza ko uzokorera ingozi ah bo musa- ni ukuvuga musanzwe muri abakozi bawe de vision rero merci beaucoup nimba wakunda njye atakubwiye ni muriko muvugana na chef du personnel iyo done manirakiza wimpa hanyuma uca usubira telefone yejeje kubima ubime muri message isanzwe cyangwa ubime kuri whatsapp ikorohera n'inyene telefone yejeje kubima tuvugane ibikurikira yego murakoze cyane nyarutsa muporo atarugara rero okay mu nyuma y'aha uyu yahamagawe avuga ko yaciye yishikira mu ishyirahamwe world vision asanga nta bakozi bakenewe muri kino gihe kukaba nkako n'ijwi rya amerika ryaratohoje risanga odiyodone manirakiza ntazwi namba muri iryo shyirahamwe byongeye amakuru dukura mu ishyirahamwe world vision ntirikorera mu ntara ya ngozi ikindi ni uko amakuru duhabwa n'abo mu mashyirahamwe atandukanye yitirirwa mu guhamagara abakozi batanga amatangazo ku maradiyo canke bakayacisha ku mbuga ngurukanabumenyi bakanavuga aho umuntu azotanga idosiye yiwe ku biro byabo canke ku muhora wa siti webu iruhande y'aha harakogwa n'ubundi busuma buciye mu binyoma byo ku mbuga ngurukanabumenyi mu kwiyita izina ry'umuntu azinanye n'uhamagawe uyu ni umwe mu bamaze kubikorerwa akanahibigwa amafaranga atari make jewe barantelefone ari mu gitondo ca kare hama nditaba telefone acambwira ko ndi naka yiyita umuntu tuzinanye acambwira ko bahava banzanira amahera yo kudugana ruguru muhira hama rero ndavyemera ngiye ku kazi aca arasubira arantelefone ambwira ko yagiye mu nama ndamurungikira amahera ya- y'amamega kuko mu nama bakoresha amamega menshi amayinite y'ibihumbi icumi ndamurungikira maze kumurungikira ntiyagejeje ngaho aca arasubira n'ubundi arantelefona inyuma nk'iyisaha ambwira ko ya mamega yamaze guhera bayagabanganya n'abantu benshi nca ndagenda kuri butike twegeranye ndagenda ndamugurira ama- ayandi mayinite ndamurungikira ya vemire maze kumurungikira ya vemire ntiyahagaritse ngaho acambwira yuko nobwira uwo nyene butike nimba tuzinanyi ashobora kuza aramurungikira mu gihe yoba akeneye ayo mayinite tubikora gutyo nyene kubera nafata ko ari inshuti nta ngorane badashobora kunyiba ntavyo nari nibaza ivyo ko binabaho no kubaho bamwe muri aba bantu bavuga ko inyuma yo kwibwa bituye ishyirahamwe rigenzura ihanahana ry'amakuru ARCT ariko barambiwe n'inzira ndende bifata mbere bakanabona ko boca banahombera kurusha kuko bifata umwanya munini hamwe n'amafaranga ijwi rya amerika ryagerageje kurondera ishyirahamwe ARCT ariko ntiryashoboye kurironka uyu munsi mu gisagara ca bujumbura diane ndonse ijwi rya amerika urakoze diane ndonse kuri uyu muco uduhaye amakuru yo mu ntara hari ingingo yarayifashwe na buramatari w'intara ya ruyigi yorohereza abafata ingendo bavuye mu ntara za gitega cankuzo no mu gisuru ku mupaka burundi buhana n'igihugu ca tanzania ku murongo wa telefoni ndi kumwe n'umunyamakuru wacu fidele d'antoine nsabimana ariko araca irya n'inino nkuru mwiriwe fidele
mwiriwe neza diane iyo ngingo muri make ni nyabaki
iyo ngingo ishinga ibiciro ntarengwa ku biyunguruza uva mu ruyigi aja igitega atereza kuriha ibi amahera ibihumbi bitanu mu gihe bari bageze aho barihisha ibihumbi icumi cumi na bibiri bitwaje yuko atagitoro kiriho naho mu ntara ya cankuzo eh, itike azoba ari amafaranga ibihumbi bine mu gihe mu gisuru ku mupaka wa tanzania uvuye mu gisagara ca ruyigi ingenzi zizora ziriha amahera ibihumbi bitanu bisigura ko igitero casubiye kuboneka muri izo ntara canke
igitoro hano mu ntara ya ruyigi ah, hari amasitasiyo abiri yose ah, ibituro byose birafise igitoro mbese nta n'umurongo ubonekaho akavuga rero yuko ata mpamvu na zimwe kuko imbere yaho gato igitoro k'igihari ibiciro yari ayo mahera hanyuma n'ibarabara ryari ribi cyane rigenda rigenda igitega ubuye ishyirahamwe ry'abafaransa soje yariherutse kurisubiramwo akavuga yuko rero umunyagihugu yategereza kuhahongera akarusho ari naco gituma uh, buramatari yaciye ashinga iyo ngingo nk'uko yabitwiganiye Aba- abiyunguruza bakiriye gute iyo nge- iyo ngingo hama yoba iriko iranakurikizwa
abiyunguruza bashimye cyane iyo ngingo kuko bavuga yuko hari hageze aho bagabanya ingendo ku buryo budasanzwe ndetse n'akazi kamwe kamwe bakagaheba kubera uburyo bwo kwiyunguruza bwari bwabaye akanganira abahinga ariko abashoferi bo ku ruhande rumwe benshi ntibabishimye ndetse bakavuga yuko bazohava banasaba inama kugira ngo ntibakore bahomba Urakoze.
Ah, mbese no mu ibarabara aho twaciye hariho abo twabonye barihisha amahera ibihumbi bitandatu canke indwi Ah, abanyagihugu bamwe bamwe bakaba rero batari bwamenye iyo ngingo ari naco gituma twibaza yuko ah, abo bashoferi boba babaciye mu ryahumye ntibamenye ingingo yarayifashwe urakoze cyane rwose fideli d'antoine nsabimana turaza gukenera kugira ngo utubwire ido n'ido iyo nkuru uciye ku masonga turiko dusa nk'abasozera kino kiganiro cacu ariko imbere ko dusezerana tubabwire ko inzego z'igipolisi mu bihugu cumi na bitanu bigize umuryango w'afurika y'amajepfo sadek sadek zavuze ko zihangayikishijwe n'ikibazo c'urudandazwa rw'abantu izo nzego zabivugiye aho ziri yarusha muri tanzania mu nama rukokoma iriko irabakoranya pierre claver niyo nkuru umunyamakuru wacu yarusha abitubwire
inzego z'igipolisi ziserukira ibihugu cumi na bitanu bigize umuryango wa afurika y'amajepfo zivuga ko ikibazo c'urudandazwa rw'abantu cane cane abakobwa bakiri bato kibandanya kwibonekeza muri ivyo bihugu izo nzego z'umutekano zemeza ko ari kimwe mu vyaha ndengamipaka bibwirizwa kugwanya bikaranduranwa n'imizi mu nama yabo abatwara izo nzego z'igipolisi muri ivyo bihugu bavuga ko ubu ubwo bugizi bwa nabi busigaye butegurirwa bugatunganirizwa mu bindi bihugu ico gice ca afurika y'amajepfo kikaba nk'umuhora wo kubashikana mu bihugu vy'abarabu icp ernest mangu niwe atwara urunani rw'inzego z'igipolisi muri ico gice ca afurika y'amajepfo tuna tatizo bado kubwa la usafirishaji wa haramu wa binadamu. Ni moja ati turafite ikibazo gikomeye cyerekeye urudandazwa rw'abantu cyane cyane abakobwa bakiri bato ntibiri mu bihugu bya sadeke gusa ahubwo no hanze yacu birahari gushikaho twebwe twacitse nk'umuhora canke aho gucisha abana bagiye kudandazwa turabandanya gufata ingingo ruhasha turasaba n'abandi nka afurika y'epfo malawi zimbabwe canke bagenzi bacu bo muri zambiya kugira ngo badufashe ico caha gituzwe abakora ubwo bukozi bw'ikibi nabo bafatwe kuri ivyo hiyongera ko ubusuma bw'imiduga ibiyovyabwenge n'ubundi bubisha ndengamipaka nk'ubusuma mu mabanki yakoreshejwe interineti n'ibindi hamwe rero n'ubusuma bw'amahembe n'amenyo y'ibikoko nk'inzovu bigatwarwa mu bindi bihugu wanyama kupeleka in- in- nje ya nchi na, na, na, na vitu kama hivyo.
uwasanze atwara igipolisi mu gihugu ca tanzaniya ahamagarira iyindi miryango nka afurika y'ubuseruko gushira hamwe inguvu mu kurwanya ivyo vyaha ndengamipaka Tunapanga mikakati namna ya ku- ku- kushughulikia uhalifu ule unao ati icyo dushaka no gushyiraho uburyo bwo kurwanya ibyo byaha ndengamipaka umugizi wa nabi ashobora kuva muri afurika y'epfo akaza kwiba muri tanzaniya hama akinyegeza mu kindi gihugu dushaka ko ibihugu byacu bitaba ibyo abagizi ba nabi binyegezamwo ibyo ntitwabishika ko tudakorana n'ibindi bihugu bibanyi cyane cyane nko kurwanya urwo rudandazwa hamwe n'ibiyovyabwenge turakorana neza n'ibihugu vya yase gushikaho no kwinyegeza nko muri kenya canke muri afurika y'epfo tumufata tukamushira imbere y'ubutungane wenzetu anakamatwa, tunamrudisha, tunamshtaki.
izo nzego z'igipolisi mu karere ka afurika y'amajepfo ziri mu nama y'iminsi itatu yarusha muri tanzaniya yo gufata ingingo kugira ngo ivyo vyaha birimwo urudandazwa rw'abantu bituzwe pierre clave niyo nkuru yarusha ku bw'ijwi ry'amerika urakoze pierre claver eh, niyo nkuru inkuru ivunaguye perezida wa komisiyo y'amatora mu rwanda amaze kubwira abamenyeshamakuru ko imyiteguro y'amatora ya perezida wa repubulika y'u rwanda igeze ku mirongo icenda ku ijana uyu muyobozi avuga ko ubu abakandida bigenga batanguye kurondera ababasinyira bagera ku majana atandatu yamara ko batarekuriwe kubaronderera ahahurira abantu benshi professeur karisa mbanda aranagabisha yuko umukandida azofatwa ariko aratanga amafaranga kugira ngo aronke uwumusinyira azohanwa nk'uwatanzwe ruswa ino nkuru dukesha umunyamakuru wacu asumta kaboyi kigali turaza kwigaruka ko makuru yacu yo hanyuma ni ngaha dusozereye makoze mwe mwatwumva yakoze innocent kimenyi na ingenieur justin diane nahazwe tuzongere duhure ejo nk'aho twatanguriye